kun sagalee ameerikaa irraa hojjaa duraatii amma jimaatatti galgala galgala sa'aatii lamaaf walakkaadha amma sadiitti raadiyoonidhaaf televezyiidhaan asii dhiyaatu qophii afaan oromooti akkam bultan qophii kamisarraa itti qabnu wajjiniin ani tigisti gammeeti. waldaan ortodoksii itiyoophiyaa muudama phaphaasotaa tigraay seeraan ala jedhe hedduu mootummaan akka seenu gaafateera biyyoonni ollaa suudaan rakkoo biyyattii furuuf irratti mari'achuudhaan geggeessuudhaaf kaayirootti walgahanii aangaa'ota gameeyyiin yuunaayitid isteetsi immoo warra chaayinaa wajjiniin yaa'ii indoneeziyaatti geggeeffamu irratti mariidhaaf wal arganiiru kuni oduuwwan ijoo har'aaf qabnu keessaa nu wajjin tura dura oduutu as gara oduu deebina.
akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitikkuuf qaaduuti dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gareen qorattootaa fi ogeeyyii tokko itoophiyaan lammiilee eertiraa kanneen baqattoota ta'anii fi galtummaa gaafatan biyyaa ari'uu fi fedhii isaanii malee gara eertiraatti deebisuu akka dhaabdu gaafate dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gareen dhimma mirgaa gabaasa baaseen dhumaa ji'a waxabajjiitti lammiileen eertiraa dhibbeen tan lakkaa'aman mootummaa itoophiyaa ni dhamu akkasumas gara eertiraatti akka deebifaman taasifameera kun immoo seera idil addunyaallee kan dhiibee jala itti dabaluunis. baqattootaa fi namoota kooluu galtummaa barbaadan kunneen balaa isaan irratti dhufuu malu madaallii keessa soongalchiin biyya isaaniitti fedhii isaanii malee deebisuu fi dararaa irratti raawwachuun seera idil addunyaa isa namni kamiyyuu gara biyya miidhaa yookaan adabbiin isa eeggatutti deebifamee hin ari'amu jedhu kan cabsedhas jedha gabaasichi koomishiniin mirga namoomaa itiyoophiyaa gaafa waxabajjii 24 ibsa baaseen lammiileen eertiraa dhibba lama ta'an kanneen baqattoota ta'anii fi kooluu galtummaa barbaadan gara eertiraatti deebifamuu gabaaseet ture. maddi oduu rooyiters maddeen amanamoorraa odeeffannoon argadhe jedheen lammiileen eertiraa gara eertiraatti akka deebifaman taasifaman kanneen kooluu galtummaa gaafataa jiran yookaan kanneen galmee eeggataa jiran qofa osoo hin taane kanneen baqattummaan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti galmaa'anii jiran ta'uu ifoomseera dhimma kanarratti dubbii himaa mootummaa itiyoophiyaa. Dooktar Laggasaa Tulluurraa fi hoogganaa dhimma baqattootaa fi kanneen baqarraa deebi'anii obbo Tasfaawwan Gobazee irraa deebii argachuuf yaaliin taasisanaaf hin milkoofnee jala maddi oduu Rooyiters.
Qulqulluun Sinodoosii Ortodoksii Itiyoophiyaa yaa'ii ariifachiisaa geggeesseen muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmadii fi pireezidaantiin naannoo Tigraayiif waamicha dhiyeessaniiru mitikkuun dabalata qaba.
manni qulqullummaa sinodoosii ortodoksii itiyoophiyaa naannoo tigraayitti manni amantaa ortodoksii muudama episkoophoosotaa seeraan ala raawwachuuf jiru dhaabuun akka waliin dubbataniif muummee ministeeraa abiyyi ahimadi fi pirezidaantii bulchiinsa yeroo kan naannoo tigraay obbo getaachoo raddaaf waamicha dhiyeesseera manni qulqulluu sinodoosii ortodoksii itiyoophiyaa walga'ii ariifachiisaa kamisa kana waamirratti waamicha kana kan dhiyeesse yommuu ta'u waamicha isaa kanaanis hooggantoonni kunneen walitti nu fiduun rakkoo nu gidduu jiru karaa. nagaa furanna jalaniiru manni lubummaa ortodoksii tigraay qulqulluu sinodoosii itiyoophiyaa irraa adda ba'uun ifatti sinodoosii mataa isaa hundeeffadhe jedhee labsuun isaa ni yaadatama qulqulluun sinodoosii ortodoksii itiyoophiyaa gaafa adoolessa ja'a darbe abbootii mana amantii ortodoksii naannoo tigraay dhiifama gaafatee turus abbootiin garuu dhiifamicha. hin fudhannu yeroon isaa irra darbeera jedhanii ture dabalataanis qulqulluun sinodoosii ortodoksii itiyoophiyaa jila paatraarkii qulqulluu abuuna maatiyaasiin durfamu gara naannoo tigraayitti imalee abboota naannicha jiran waliin wal arguuf karoorfatus osoo waliin argiin waliinis hin dubbatiin hafaniiru.
biyyoonni ollaa suudaan oggaa marii walitti bu'iinsa dhaabuudhaaf qophaa'aa jiranitti roobi kaleessaa suudaan magaala kaartuum keessatti gamoon tokko haleellamuun gabaafameera. pireezidaantiin masrii walgahii kamisa har'aa kaayirootti taa'ame irratti olloonni suudaan waldhibdee kana karaa nagaa furuu qarqaaruuf mala bu'a qabeessa barbaaduudhaaf kaayiroo keessa taa'u isaanii ibsan waldhabdee cimaan kun namoota miliyoona sadii ol ta'an qe'ee isaanirraa buqqisee gara kuma dhibba torbaan ta'an gara biyyoota ollaa akka baqatan godhuu tokkummaan mootummootaa kaleessuma beeksiseera. oduu biraatti hoggaa ceenu pireezidaantiin masrii abdulfattaa alsiisii muummee ministeeraa itiyoophiyaa abiyyi ahmed wajjin masaraa mootummaa masriitti dhimmoota waloo biyyoota lamaan irratti marii godhaniiru. Marii isaanii kanaanis dhimmoota hidha laga abbayyaatii fi rakkoo suudaan keessa irratti akka xiyyeeffatantu ibsame dabalata qabna.
Pireezidaantii Masirii Abdulfattaa Alsiisii Kaayiroo masaraa mootummaatti muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahimad waliin dhimmoota rakkoo Sudaan keessa hariiroo biyyoota lamaanii fi dhimma hidha laga Abbayyaa irratti Itoophiyaan ijaaraa jirtu irrattis marii gaggeessaniiru. Masiriin wal waraansa Sudaan keessatti torbaanota kudha lama lakkoofsise gargaarsa namummaa qaqqabsiisuuf illee hedduu rakkisaa ta'etti furmaanni akka argamuuf biyyoota ollaa waamtee kamisa kana yaa'ii jalqabsiifteetti. Masirii fi Itoophiyaan biyyoota ollaa Sudaan warra gurguddoo ta'an lamaan ijaarsa hidha laga Abbayyaa irratti Itoophiyaan daangaa Sudaan irraa fageenya dhiyoo irratti jalqabuu wal qabate wal himachaa warra jiranidha.
Kamisaarraa biyyoonni ollaa Suudaan jaha walitti qabdummaa Masriitiin Kaayiroo keessatti dhimmoota waraana Suudaan keessa irratti yaa'ii jalqabaniiru.
Walwaraansa Sudaan keessatti ji'a eebilaarraa jalqabee hanga ammaatti jirutti furmaata arguuf hooggantoonni Sudaan irraa fi biyyoota ollaa jaha irraa Masriitti kamisa har'aa yaa'ii jalqabaniiru. Yaa'ii pireezidaantii Masrii Abdulfattaa Alsiisiin hoogganamu kanarratti hooggantoonni biyyoota Itoophiyaa, Sudaan Kibbaa, Chaad, Eertiraa, Waaltaa Rippaabilika Afrikaa fi Liibiyaa irratti argamaniiru. Walwaraansichi karaa nagaa akka furamuuf kanaan dura walta'iinsa Saa'ud Arabiyaa fi Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Jiddaa keessatti taa'amee kan ture. Qaamonni lamaan yeroof waraana dhaabuuf walii galaniyyuu waraanni osoo hin dhaabbatiin hafee hanga ammaattiyyuutti fufeera. Akkasumas dhiyeenya kana karaa biyyoota miseensota Igaad dura taa'ummaa pireezidaantii Keeniyaan Finfinneetti yaa'ii taa'ame gareen humna waraanaa Sudaan kan Abdelfattaa Alburaaniin hoogganamu. Wiiliyaam Ruutoon pireezidaantiin Keeniyaa garee humna waraanaa RSFF looga jechuun kufaa taasisaniiru. Walwaraansi Sudaan keessatti humnoota waraanaa Sudaanii fi kanneen humna addaa jedhaman RSF jedhamuun waamaman gidduutti torbaanota kudha lama lakkoofsiseeru lubbuu namoota kuma sadii galaafatee kanneen kuma ja'a ta'an kan madeessee fi namoota miiliyoona lama tuqaa afur qe'ee isaaniirraa buqqaanii akka baqataniif sababa kan ta'edha.
gara oduu xumuraa dabarraa ministirri haajaa alaa yuunaayitid isteetsi aantanii bilinkan yaa'ii biyyoota waldaa eeshiyaa kibba bahaarratti hirmaachuuf gara indooneeziyaatti imalaniiru. bilinkan achumaanis ministira haajaa alaa chaayinaa wajjin dhimmoota hariiroo biyyoota lamaan irratti mari'achuuf jiru jedhameera bal'ina qabna.
Ministirri haajaa alaa Yuunaayitid Isteet Antanii Bilinkan kamisa har'aa yaa'ii biyyoota waldaa Eeshiyaa kibba bahaa Indooneeziyaatti gaggeeffamu irratti kan hirmaatan ministeera haajaa alaa Chaayinaa Waang Yii waliinis ni mari'atu jedhame eegama. Yaa'iin biyyoota waldaa Eeshiyaa kibba bahaa Indooneeziyaatti gaggeeffamu kun kamisaa fi jimaata kan itti fufu yommuu ta'u, dhimmoota rakkoo maayinaamaar keessaa akkasumas dhimmoota waldhabdee galaana Chaayinaa kibbaa irratti bal'inaan ni mari'ata jedhame eegama. Antanii fi Waang ji'a darbe Beejingitti kan waliin dubbatan hariiroo biyyoota lamaanii ilaalchisuun marii isaanii alanaattis ni mari'atu. Ministirri maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi Jaanet Yeelen torban darbe daawwannaaf gara Beejingitti imalanii ture. Torban dhufu immoo adoolessa kudha ja'a hanga kudha sagaliitti Joon Keeri ergamaan addaa Yuunaayitid Isteetsi dhimmoota jijjiirama qilleensaa irratti mari'achuuf gara Beejingitti imaluuf jiru.
Gabaasni haaraan dhaabbata bu'aadhaan hin hojjenne yeroo waraanaa hambaalee seenaa kunuunsu tokkoon bahe wal waraansa Suudaan badii fi saamicha muuziyeemotaa akkasumas waaltawwaan aadaarra gahe tarreesseera. Gabaasa Heenrii Wilkins chaadirraa erge Tujubee Horaatu dhiyeessa.
Sudaan hambaa seenaa badhaadhaa akka qabdu waggoota kuma sadii yeroo qaroomina kushii jalqabee yoo ta'u qaroominni kunis piiraamidii magaalaa meeroo'ee cina jiru kan itti ijaarame. dhaloota kristos dura naannoo BC 17tti biyya hollaa masriillee bulchaa turte walwaraansi sudaan eebila keessa eegalee yeroo ammaa hambaawwan seenaa sana balaaf saaxilee jira ogeeyyiin akka jedhanitti viidiyoon miidiyaalee hawaasaa irratti maxxanfaman loltoonni humna addaa laaboraatoorii qorannoo kan achi as dhufa namaa qoratu kan kaartuum keessaa kalafeen namaa durii keessa taa'u seenuu isaanii mirkaneessaniiru. viidiyoon kun daayirektaroota muuziyeemii sudaaniif ogeeyyii addunyaa biroo yaaddessee jira ismaa'il elnoor kan yuukeetti argamu yuunivarsitii birmingaamitti ogeessa waaltaa hambaa seenaa sudaanii.
Miidhaan waraanaa fi walitti bu'iinsaa bakkeewwan kana ga'aa jiraachuun baay'ee nu yaaddessa. Haleellaan boombii yuunivarsiitiiwwan muuziyeemota irratti akkasumas magaalota sudaanii adda addaa keessatti keessumaa kaartuum iljaniinaa niyaalaa keessatti raawwatameera.
Meeshaaleen hambaa seenaa Sudaan irraa dhufan tokko tokko muuziyeemii Biriteen keessatti argamu. Kuusaa biyya alaa keessatti sirriitti qabamanii jiru garuu gabaasi waxabajjii 28 dhaabbata bu'aaf hin hojjenne kan Heritage for Peace jedhamuuf yeroo waraanaa meeshaalee addaa kunuunsuun ba'e hambaaleen Sudaan keessatti hafan kun balaadhaaf saaxilamuudha jedha. Ogeessi qorannaa lafee namaa gabaasa kanarratti hojjetan tokko hambaan seenaa kun yeroo dhiyootti miidhaan kanarra ga'e yookaan. Ka barbadaa'e ta'uu mirkaneessan.
What we just heard yesterday was the destruction of old part of Omdurman market and this has been completely destroyed by fire.
Wanti nuti dhageenye kutaan gabaa Omdurman inni durii manca'uusaati guutummaatti ibiddaan barbadaa'eera. Muuziyeemota naannoo Daarfur jiran irratti duraanuu miidhaan irra ga'ee jira. Muuziyeemiin Sultaan Alii Diinaar illee miidhameera.
magaalaa kaartuum keessatti muuziyeemii hambaaleen seenaa biroon waajjira muummee waraanaaf tajaajila basaasa biyyattiirraa meetira dhibba fagaatanii kan argaman yoo ta'u yeroo waraanaa bakka lolli cimaan itti geggeessame miidhaa iddoowwan kanarra ga'e adda baasuuf suuraa saatalaayitii fayyadamuu isaanii ogeeyyiin ni dubbatu qaamonni fedhii qaban kanneen sudaan ala jiran hambaa biyyattii kunuunsuuf waan danda'an gochaa jiru daayirektarri dhaabbata biyyoolessaa meeshaalee duriif. muuziyeemii sudaan duraanii saalaa ahmed meeshaaleen hambaa seenaa biyyattii keessaa akka baafamaniif namoota fedhiin hojjetan leenjisaa akka jiran dubbatu.
Tarii yoo muuziyeemicha irratti balaan ga'e sodaa jedhuun eenyu meeshaalee sana achii baasuu fi akka deemu meeshaaleen sun akkamitti akka qabaman eessa akka dhoksaman qophaa'aa jiru amma haala tattamaa kana keessa jirra.
Gama biraan dhaabi Heritage for Peace jedhamu akka jedhutti namoota bakka sana jiran gargaaruuf muuziyeemii warra dhiyaa keessatti sirna maallaqa walitti qabuu qindeessaa jira. akkasumas marii nagaa saawudii arabiyaatti geggeeffame irrattis sudaan keessaa garee wal waraanaa jiranirra dhiibbaa gochuuf yaalaa jira.
That's what we tried to push on the negotiation table in, in Jeddah a few weeks ago. Uh, that heritage was Torban muraasa dura jiiddaatti marii geggeeffame irratti kan nuti yaalle kana ture. Hambaalee seenaa balleessuun akka seera sadarkaa addunyaatti yakka.
Ahmed akka jedhanitti lammiileen sudaan kanneen yeroo hedduu kaartuumiin ala deemanii hin beekne amma lola jalaa dheessuuf jecha gara kaabaatti baqataa jiru kunumtiyyuu waaltaa sana miidhuu danda'a sababiinsaas heddummina namaa to'achuun waan hin danda'amneefi jedhan jechuudhaan heenrii wiilkins jameenaa chaadirraa gabaaseera.
si yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televezyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaaf yuutiyuubii irratti akkasumas karaa marsariitii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira itti dhiyaadhaa yaada keessanis achumaan nu biraan gahaa'e waan itti aanutti ceena. afrikaa keessatti piroojeektoota haaraa jalqabuu irratti rakkinni guddaan jiru maallaqa ittiin ka'an dhabuudha itoophiyaa keessatti dhaabbanni pilaastikoota gataman funaanuudhaan deebisee hojii faayidaa qabeessarra oolchaa jiru tokko garuu rakkoo kana keessa darbee hojii isaa milkaa'inaan geggeessaa jira gabaasa madda oduu asoosheetid pirees irraa arganne bafqaaduma waradaatu dhiyeessa.
Koobeekee addunyaa irratti waan akka abaarsaatti ilaalamu balfa pilaastikaa gara mi'aawwan manoottan gatii salphaadhaan ijaaramanuu fi oolanutti kan jijjiiruu fi dhaabbata haala qilleensaa naannoo wajjiniin fira ta'edha. Dhaabbata Itoophiyaa keessatti argamuu fi sadarkaa Afrikaatti badhaasa argachuu danda'e kanaaf jalqabbiin isaa waan salphaan turre. Akka hoogganaan dhaabbatichaa jedhanitti maallaqa ittiin jalqabaa argachuudhaaf haalli ture ilkaanii fi qeensaanii akka loluuti. Koobee kee pilaastika bakka adda addaatti gatamanii walitti qabee addaan baasee tuula. Pilaastikoonni adda addaa walitti qabamanii waliin makamanii baqsamu. Wanneen itti dabalamuu qabanii wajjiniin walitti makamanii boca barbaachisaa ta'een bocamu. Bu'aan isaas ijaarsa weertuu eegumsa daa'immanii magaala Finfinnee keessatti ijaarame irratti mul'atee jira. Bakka hojichi itti raawwatamu kireeniinii fi meeshaan simmintoo ittiin bukeessanu hin jiran. Bakkichi bakka hojjettoonni waan pilaastika sanarraa hojjetame walitti hidhuudhaan goorroo manaa itti dhaabanudha. Kallattii afuraniinuu utubaadhaa fi dagalee walitti hidhuudhaan mana dhaabu. Yaadichii fi hojichi akka salphaa ta'ee dubbatti injineerrii hojicha hordoftu namni waggaa soddomii afurii Hayaat Asanbadhaani.
like you said, it's uh, mainly plastic waste, recycled plastic waste that, you know, that forms into these construction materials.
Wantichi balfa pilaastikaati. Balfa pilaastikaa deebi'ee hojiirra oolchamee gara mi'aawwan ijaarsa kanaatti geeddaramudha. Hojichi wal qabsiisuu waan ta'eef injiinaroota, kontiraaktorotaaf maanuwaalsi barbaachisa ta'a. Walumaa galatti hordoffii irratti taasisaa hojjettoota mudannoo hin qabneen hojjechuu jechuudha. Wanti hojii wal qabsiisuu kan salphaa taasise kana hedduu salphaadha.
Dhaabbanni Kuubeekii guyyaatti hojii pilaastika bakka adda addaatti gatamanii toonii afurtamii shanii hojjeta. Kunis waggaatti kaarboon daayoksaayidii yookaan gaazii gubataa toonii kuma dhibba tokko akka hambisu dubbatu hooggantoonni dhaabbatichaa. Hojichi hawaasa keessatti lakkoofsa warreen balfa pilaastikaa funaananuu guddisee jira. Harki caalaan isaanii dubartoota. Pirojektii kana hundeessuudhaa fi maallaqa argachuun waan salphaan turre. Hoogganaan dhaabbatichaa obbo Qidduus Asfaa'u nama waggaa soddomii jaha yommuu ta'an erga yuunaayitid isteetsi keessatti baratanii booda dhaabbata teekinooloojii googil keessa baankii addunyaatii fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti yuuniseefiin keessa hojjetaniiru.
So what we're able to do today in the one factory that we have in Ethiopia is convert 13 million kilos.
Itoophiyaa keessaa warshaa qabnu tokkoon yeroo ammaa ka gochuu dandeenye waggaatti balfa pilaastikii kiiloogiraamii miliyoona kudha sadii gara mana jireenyaa gatii salphaa kuma shaniitti jijjiirudha.
Dhaabbatichi badhaasa Afrikaa Teek isa kabaja qabeessa ta'e moo'uu danda'uudhaan cinatti gargaarsa maallaqaa miliyoonatti lakkaawamanu argachuu danda'eera. Erga badhaasicha fudhatanii booda magaala Paariis keessatti yaada ajaansi Firaansi Pireesiif kennaniin ogummaa isaaniitiin wal qabatee hidhata qabanuun maallaqa hedduu argachuu akka danda'an himanii obbo Qidduus. Akkanas ta'ee garuu waan salphaan turre.
When it comes to raising money as a startup, it's an uphill battle in the beginning and it's a very scary thing, especially when it's the first.
Dursinee yeroo maallaqa ittiin jalqabnu walitti qabuun yaadamu akka tabbaa fi waraansa hedduu nama sodaachisuuti. Karaa kootiin ani baay'ee carra qabeessa. Maatiin koo, hiriyoonni koo, dhaabileen daldalaa, namoonni ani duraan beeku, warreen akka gaariitti na beekan, waan nu hojjennutti amananii waan ittiin jalqabnu nuuf kennuudhaaf fedhee agarsiisan.
Sarjii Pimeetaa Baankii Addunyaatti Korporeeshinii Faayinaansii Addunyaa itti aanaa pireezidaantii kutaa Afrikaati. Addunyaa irratti qarshii yookiin kaapitaala daldala salphaan ittiin jalqabamu keessaa kan Afrikaa dhaqu dhibbeentaa tokko qofaa kan jedhan Sarjiyoon isa keessaa dhibbeentaa saddeettama kan ta'u kan kennamu Afrikaa Kibbaa, Keeniyaa, Naajeeriyaa fi Masirii fi akka ta'e dubbatanii.
Il y en a suffisamment. Il y a très peu de business angels en Afrique. Il y a très peu d'investisseurs qui se financent, qui financent ce genre de secteur. La société financière internationale.
Afrikaa keessatti biizinasii akkanaa irratti kallattiin jiru baay'ee dhibbaadha. Abbootii qabeenyaa xiqqaadhaan hojii akkanaa irratti kan maallaqa baasnu. Dhaabbileen maallaqa addunyaa kan an bakka bu'u kan akka gareen baankii addunyaa hir'ina karaa kanaan jiru guutuudhaaf Afrikaa keessatti maallaqa ittiin jalqaban kennuu jalqabee jira. Hir'ina kana duuchuudhaaf Afrikaa keessatti fandii doolaara miiliyoona dhibba tokkoo fi miiliyoona saddeettama kenninee jirra.
Inni biraa waa'ee dargaggoota Afrikaa biyyoottan alaatti baratanii beekumsa gahaa qabaataniiti. Waa'ee isaanii ilaalchisee sarjiyoon waan jedhan qabu.
Parce que dans, dans le monde euh, numérique, si vous n'avez pas l'opportunité dans un pays africain, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez dans un autre pays et vous voyez comme ça énormément de...
Addunyaa dijitaalawaa ta'e kana keessatti biyyoottan Afrikaa keessaa carraawwan kun yoo hin jiraanne maal gootaa? yommuu biyya biraa deemtee ilaaltu dargaggeeyyiin afrikaa warreen akka yaada gaarii qabanitti of ibsan warreen beektota ofiin jedhan argita dhumarratti garuu gara afriikaa dhaqanii beekumsaa fi qabeenya isaanii hojiirra oolchuudhaa manna karaa siliikaan vaalii karaa paariis yookaan gara walakkeessa bahaa deemuun isaanitti yommuu salphatu argita.
Akka waliigalaatti dhimmichi waa'ee maallaqa hojii ittiin jalqabu argachuudha. Akka ogeessonni dhimmichaa irratti waliigalanitti fandiin yookaan maallaqni yeroodhaan hin argamu taanaan piroojektoonni adda addaa Afrikaa keessatti jalqabamanii ittuu lafaan ka'in soollagu yookiin immoo yaada bareedaa ta'anii waraqaa irratti hafu.
Qophii labataa qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata barumsa hawaasummaa siyaasa diinagdee aartii fayyaa mata dureen hin tuqamne hin jiraatu qophiin labataa yaada keessaan dhaggeeffattoota illee of keessaa qabaata akka hirmaattan sinaffeera jimaata jimaata qophii labataa biyya afaan oromoo irratti. amma dabareen qophii torbanii qophii fayyaati garas ceena. dhukkubni deeng fiiver jedhamu bulchiinsa naannoo afaar keessatti mul'achaati jira. ammaan duras direedawaadhaa fi bulchiinsa naannoo somaalee keessatti mul'achuu isaatu ibsame walumaa galas guutummaa itiyoophiyaa keessatti darbee darbee akka nama qabu gabaasaaleen ni agarsiisan dhukkuba kana laalchisee waajjira waliigalaa bisdiimoorraa dooktar mohaammed yusuuf jaalamneen haasofsiistetti kennuuti.
dhukkubee deenguu jedhamu dhibee daddarbaadha vaayirasii deenguu jedhamuun dhufa bookee jiran keessaa gosa lamaatu daddabarsuu danda'a. aadis ijiktii fi aadis albii piitaska jedhamutu jira gara kanaatu daddabarsa gaa'e nama dhibee kana qaburraa nama biraa nama fayyaa yoo ta'etan ta'e dhibeen kun nama dhukkubsataarraa nama fayyaatti darbee jira Namni dhukkuba deengi jedhamu kanaan qabamu mallattoon agarsiisu maayin?
Mallattoon isaa bifa afaan wal fakkaata. Gowwuu mataa yookiin dhukkubbii mataa qooyina qaamaa naannoo ba'aa kanatti leeydaa jedhama. Maashaalee qaamaa kana dhukkubsu garaafallee dhukkubsuu hobbisiisuu akkasumas teessisuu illee danda'a. Kan biraa ammoo dheedhii dhiiga namaa hir'isuu danda'a. Baasaadhaa fi hobbisiisaa waan qabu dheedhii dhiiga diimaa dabaluu danda'a. Waan biraa qabamuudhaatti dabalatee ijjillee nama dhukkubuu danda'a. Faa qabaachuu danda'a. Argamsiisuu danda'a. Qaamota biraatiif kanneen akka kalee firuu akkasumas onnee kallee miidhuu danda'a. hanga sammuutitti illee miidhee nama dhibee manjallootiin qabameeti mataa dhukkubbiidhaa fi akkasumas muunsessuu yookiin gara of wallaaluutti deemsisuu danda'a akka koomaatti illee godhuu danda'a inkefalopati waan jedhamutu jira kanallee fiduu danda'a.
Egaa dhukkuba busaa wajjiniin attamitti adda baafama inni kan deengii kun?
Dhiibsisuu danda'a. Dhiiggoo yookiin nyaanirraa dhiibsisuu danda'a. dhiiga hokkisiisuu danda'a dhiiga teessisuu danda'a kanaan alatti tombaa fi garaa keessatti illee bishaan kuusuu danda'a akkasumas yoo cimaa deeme raabsaa dhiigaa qaamota akka jiruu fi kalee yookiin harkaa fi gara miilaatti illee ka deemu kana gabbuusuu danda'a yookiin bishaan dhiiga keessa jiru gara sombaatii fi gara garaa kana keessatti kuusuudhaan dhiiga ujummoo dhiigaa keessa jiru gadhiisuudhaan shookii waan jedhamu fiduu danda'a. Kun yommuu deebi'ee qaamota akka kalee kan haala kanaan bishaarraa waan adda godhu kan eenyudha. Karaa biraatiin laaboraatooriidhaan adda baasuu ni danda'ama mirkaneessuudhaaf.
Dhiigatu ba'aanaan jettan dhiigi karaa kan ba'a.
Dhikkoo yookiin dhiiga ilkaanirraa funyaanirraa akka funyaanitti ba'uu danda'a. Hobbisiisuu illee danda'a. Dhiiga deebisuu danda'a. Dhiiga teessisuu illee danda'a. Akka yaasaatti akka baasaatti dhiiga teessisuu danda'a.
Itoophiyaa keessaa baay'inaan dhukkubni deengee jedhamu kun eessa eessa naannoo kamitti baay'ata?
Naannoo gara bahaa kan naannoo Affaar, Somaalee akkasumatti Oromiyaa naannoo Dirreedawaa kanatti illee ni baay'ata. Yeroo ammaa naannoo Affaar kanatti akka outbreekii yookiin weeraras dhibee kanaa ta'e akka jiruutti himama. Bara kuma lamaaf kudha sagal akka lakkoofsa Awurooppaatti naannoo Somaaloo keessatti immoo qe'eessa ture jira. Deebitaatti immoo bara kuma lamaa fi kudha torba akkasumatti miira sitti jira jechuudha.
Ogeessi dhukkuba kana ittisuuf maal gochuu qaba?
Keessaawu yeroo akka qilleensi ho'aa ta'uudhaaf jiidhinsa qabaatu kan akkasumatti bookeen dhibee kana dabarsan yeroo gannaa kana bishaan waan kuufamu dhibee kana yaaduun barbaachisaadha. Sectoora mallattoolee sanaa kana qabatanii dhufan dhibee kana ta'uu waan danda'uuf sirriitti xiyyeeffatanii ilaalanii namoota naannoo weerarriitti ta'ee jiru kana gahanii deebi'an ammoo sirriitti gaafachuu barbaachisa. Wanni biraa waan godhamu nama dhibee kana irratti shakkan sirriitti hordofuutu barbaachisa yoo danda'amu laaboraatoorii mirkaneessa daddabaasuun isaa barbaachisaadha yoo ammoo dhibee kana ta'uu sirriitti shakkan wal'aansi isaaf barbaachisu godhamuufii qaba wal'aansa keessaa inni guddaan hordoftiidha dhibee kun sadarkaalee adda addaatu qaba sababarri kun ofiifuu waan nama dhiibtu dhukkubbii kana irraa oolchuuf jecha walitti barreeffamu jiraachuu mala qorichoota kana sirriitti adda eeggachuutu barbaachisa. keessaa wantoota akka aarbitroo fi warra ministeera wadaalaantiin lamaa ta'ee jira jedhamu kan taasifamee dhukkubbii hanqisuudhaaf kan nama garuu dhibee kana keessatti dhukkubbii hanqisuudhaaf yoo kan inni dhiiga silaa vaayirasiin kun nama dhiibu sana namatti dabaluu danda'a. Hawaan kana keessatti jechuu barbaachisa. Habiraa namoota kanatti eelee dhiiga diimaa dabalaa deemu dhiibbaan dhiigaa dhiqqaa addaa deemuu fi harqeen dammaachaa deemu kan hospitaalaa galanii dhiisanii yaalamuu warra qabanii tuliitiif kan nama abdaa.
Namoonni of eeggannoof maal gochuu qabu?
Keessaa namni naannoo weerarri kun itti jiru deemu yoo danda'amu vaaksiinii fudhachuun barbaachisaadha. Keessaa nama deddeebi'ee wagga waggaa yeroo hunda deemu jechuudha. Talaalliin gosa lama akkamiin jira. Garuu dhibee kana guutuu guututti dorgommichuun hin danda'amu. Talaaluma kanallee fudhatanii nama qabuu danda'a jechuudha. of eeggannoo dhuunfaa kanneen akka bookee ofirraa ittisu naannoo ta'e bishaan qulqulleessu yookiin ofirraa dhangalaasuudha kan fayyadamu yoo ta'e yookiin ammoo gaaleen tokko tokko ni jiru qorichoonni uffatatti yookiin qaamatti illee dibatamu ni jira fakkeenyaaf dibanii akka bookeen kun nama hin ciniin gochuun ni danda'ama naannoo diree bakka rafanii agoobara yookiin uffannaa jireen kun ni jira akka fayyadamuudhaan isheen kun akka nama hin ciniine godhuu ni danda'ama.
Yaada koo fixuuf hin jedha waan na hafeettan yoo jiraate.
Keessaa ogeeyyiin fayyaa naannoo bakka weerarri kun itti jiru kana daangeessu namoota mallattoolee dhibee kanaatiin dhufan kan sirriitti xiyyeeffachuudhaan adda baasnee yookiin xiyyeeffannaa kanneen bareedaadha yaada jiru qaba.
Tole Dooktar Mahammad Yesuuf deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan guddaa galatoomaa.
Amillee baay'ee isin galatoomfadha.
yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. yeroo odeeffannoon nutti himamuu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. pirasii walabaa irratti hundaa'a. as sagalee ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessan fidna addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsinu. as sagalee ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurra yaada keessan imeeliidhaan hoornaat viyoonis.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenya feesbuuk.com afaan oromoo tiwutariidha fi instaagiraam irratti at viyoo afaan oromoo jedhaa nu ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusaa qophii borootti walitti deebina